meze minogo
murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi nyuma tuza ko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika aravuga ko perezida vladimir putin w'uburusiya yamaze gufata icyemezo cyo gutera ukraine mu ijambo perezida biden yavugiye muri perezidansi y'amerika yavuze ko hari impamvu zo guhamya ko perezida vladimir putin yamaze gufata icyo cyemezo kuri wa gatandatu uburusiya bwatangaje ko ingabo zabwo kabuhariwe mu byerekeye intwaro za nukiliyeri zitangira imyitozo ikaze iyobowe na perezida vladimir putin ubwe gusa perezida biden yavuze ko adatekereza ko perezida putin ashobora gukoresha intwaro za nukiliyeri visi perezida wa amerika kamala harris yihanije uburusiya mu nama ngarukamwaka yerekeye iby'umutekano yabereye munich mu budage avuga ko uburusiya niburamuka buteye ukraine amerika n'inshuti zayo bitazazuyaza mu gufatira uburusiya ibihano bikaze mu rwego rw'ubukungu ku rugero rutari bwabeho umunyamabanga w'umuryango wa otan wo gutabarana hagati ya amerika n'uburayi hans stoltenberg muri iyo nama we yavuze ko mu gutera ubwoba ukraine uburusiya buzibonera otan aho kuyicisha bugufi yavuze ko yandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya asaba ko bagirana inama igamije gukumira amakimbirane hagati y'uburusiya na otan ubuhinde na emera z'abarabu zunze ubumwe byashyize umukono ku masezerano yo kongera ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi kugera kuri miliyari ijana mu gihe cy'imyaka itanu aya masezerano aba aya mbere ubuhinde bushyizeho umukono muri gahunda yo kwagura ubucuruzi no kuzahura ubukungu bwazahajwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda aya masezerano yaguye y'ubufatanye mu by'ubucuruzi yashyizweho umukono mu nama yabereye mu buryo bw'iyakure ihuza minisitiri w'intebe w'ubuhinde narendra modi n'igikomangoma sheikh mohammed bin zayid al nahyan wa emira z'abarabu zunze ubumwe abahanga mu by'ubukungu baravuga ko ibi bigaragaza ko ubuhinde bwahinduye imikorere ugereranyije n'uko byari bimeze mu myaka ihise ubwo bwashyiragaho imisoro ihanitse mu bindi bihugu byifuza kwinjira mu nzego zimwe na zimwe z'ubucuruzi muri icyo gihugu none ubu bikaba bisimbuzwa amasezerano yo kubikuriraho imisoro amakuru yo hirya no hino tuyasoreze mu kirwa cya madagascar kigiye kongera kugerwaho n'indi serwakira ivanze n'imvura kuri uyu wa kabiri byatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibiza rwemeje ko abantu cumi na bane bahitanywe n'imvura irimo umuyaga ukomeye yiswe dumako yaguye muri icyo kirwa muri iki cyumweru dumako yakuye mu by'aba bantu bagera ku bihumbi bine na magana atatu kuva igeze kuri iki kirwa ku wa kabiri w'iki cyumweru abashinzwe ubutabazi baravuga ko aba bantu bacumbikiwe kuri site cumi n'ebyiri iki kirwa giherereye mu nyanja y'ubuhinde kiri mu bihe by'ishuheri muri uku kwezi abantu bagera ku ijana na makumyabiri na bane bahitanywe n'ishuheri yiswe batserayi yibasiye amajyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu indi yahawe izina rya emnati iteganyijwe kugera muri ako gace batserayi iherukamo nk'uko bitangazwa n'abakozi bashinzwe iteganyagihe muri icyo gihugu ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze cyane wowe uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye christine wisabye mfatanyije na doris mugisha mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho nijya na roje ayoboye ikiganiro doris amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane rwose wowe umeze gute nanjye meze neza ndashima imana Ah, christine uyu munsi abakunzi bacu turabaganiriza ku ki mu kiganiro cya none abakunzi bacu turabaganiriza ku myumvire itandukanye abaturage usanga bamwe baba bafite ku mico runaka cyangwa ku bintu runaka aho usanga hari igihe iyo myumvire iteza amakimbirane hagati muri bo none se uyu munsi turagaruka ku myumvire abantu bagera kuri bande uyu munsi turagaruka ku myumvire abantu bagira ku bahanzikazi hari bamwe bavuga ko bidakwiye ko umukobwa yinjira mu buhanzi aha ndavuga abakobwa bamwe baririmba indirimbo bita izizi abandi bakabona ko ari ibisanzwe ntacyo bibangizaho mu myitwarire yabo ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa yakwinjira mu buhanzi aririmba indirimbo bita iz'isi hari kuba bikunda ari impano ye ariko usanga akenshi bibaho ko bamuca intege bitwaje ko abahanzikazi bagira imico itari myiza aha bibaho cyane aho usanga hari ababyeyi bagira abana babo b'abakobwa kuba bajya mu buhanzi kubera uburyo abahanzikazi bafatwa muri sosiyete nk'aho barangwa n'imyitwarire mibi cyangwa se imico itari myiza mu kiganiro cyacu rero turumva ubuhamya bw'umwe mu bahanzikazi atubwira icyo abivugaho n'uko we byamugendekeye ajya gutangira yego turi bwumve n'icyo abaturage muri rusange babitekerezaho ese wowe udukurikiye ari umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe w'umukobwa akagaragaza ko afite impano yo kuririmba agasaba kwinjira mu muziki wabimwemerera kubera iki
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
hari abaturage bumvikana nk'abanenga imyitwarire ya bamwe mu bahanzi b'abanyamuziki bitewe n'imyifatire ahanini ishingiye ku myambarire bavuga ko ikwiye guhinduka mu gihe hari n'abasanga imyifatire y'abahanzikazi bo mu rwanda ntacyo itwaye muri iki kiganiro ejo mugenzi wacu noel manishimwe yaganiriye na bamwe mu baturage bo mu turere twa rwamagana kayonza na kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda reka tubumve
umwana wanjye ari umuhanzi byananezeza kuko iyo ngeze n'aho abahanzi bari nicyo cya mbere gituma nishima mu buzima ubwo rero ubuhanzi ubundi imyambarire ni mu mutima kuko kwambara si ko gucumura ahubwo umuhanzi wese inkunga twari dukwiye kumutera ni ukugira ngo ajye hejuru kuko naho umuhanzi ndamwemera uko yakwambara kose murakoze ngewe nshobora kumwemerera ariko ho ibijyanye n'imyambarire ntabwo twahuza kuko ibyanditswe bitubwira ko umugabo adakwiye kwambara imyenda y'abagore n'umugore adakwiye kwambara imyenda y'abagabo kuko ibyo byose uhoraho abyanga urunuka ubwo rero kumbwira ngo yabaye umuhanzi akubisemo ipantaro nanjye ndashyiramo ipantaro ntabwo ari byo ashatse kujya muri uwo muziki yakambara imyenda ikwiriye umwari koko agakora umuziki ufite ireme wenda icyo nambona cyaba ari kibi kuri bo ni ibyo by'ibiyobyabwenge ibyo nzoga zisindisha ariko imyambarire mba mbona atari cyane kuko n'abanyamahanga tubirebera ku banyamahanga ntabwo ari twe twenyine tuba tubikuye ku banyamahanga tubona wenda bitewe n'akazi dukora tukumva ko ari byo bidukwiye mbona ngewe ari ibintu byiza nyine yaba ashaka kwiteza imbere kwishakira nyine ako gafaranga aho kugira ngo ajye kuba indaya kuko mbibonera kuri televiziyo nta n'ikibazo biba biteye nta kibazo yambwiye ko ashaka kuba umunyamuziki nshobora kubimwemerera ariko noneho ku kigendanye n'imyambarire nkabasha kumuhitiramo imyambarire itamukoze isoni noneho ku kigendanye na abahanzi wenda bambara imyambaro wenda twebwe nkatwe bo hasi tubona ko iteye isoni numva cya kintu mwakivugura nibura mukabashira nibura ku kuri gahunda nziza nabo bakambara ibigendanye n'iby'umwari w'u rwanda hari abo ubona ukabona nibura barengereye ukabona imyambaro bambaye ntago nibura ihesheje agaciro umwari w'u rwanda ubwo rero niba wenda baba bagendanye n'igikorwa barimo nabyo ntabwo tubizi ngewe nk'umwana wanjye abigiyemo nibura namubwira ati ambara ariko ureke kurenza urugero ngewe nta kibazo bintwara kuko mbabona nta kibazo nubwo wavuga imyambarire kuko nambaye se bitwaye iki ni ubuhanzi nta kibazo mu bigaragara n'isi turiho bandi bakore nta kibazo ntajya nta kibazo biba bintwaye ni akazi cya mbere rega kwambara ntaho bihuriye n'ibintu buraya ushobora kwambara ariko bitewe n'icyo n'intego ushaka kugeraho cyangwa se n'icyo uri gushaka ugakomeza akazi kawe kuko bariya bambara kuriya sivuga yuko bajya mu buzima cyangwa mu buraya muke icya mbere ni ubuzima reka ubundi sosiyete yo urimo niyo iguhindura iyo uriwe kubera ko jena byirutse ni umusiporutifu nyine umupira umuhanzi mbona ari ubusitari umukobwa wanjye namwe bakaba umusitari iby'imyambarire nta n'ikibazo kiba kirimo igikuru burya aba ari mu kazi kandi ubuhanzi buteza imbere
reka dushimire mugenzi wacu naweri ndetse n'abo baganiriye aha mwiyumviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabifata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'uko umuziki uba usigaye ufatwa nk'akazi ese wowe udukurikiye umwana wawe w'umukobwa agaragaje ko afite impano yo kuririmba akagusaba kwinjira mu muziki wabimwemerera
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka twakire uw'icyeza christera atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kudusangiza bagenzi banjye barakoze kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi ngingo iri kugaruka ku myumvire ku bahanzikazi twihuse nzabamwita emmanuel uherereye mu karere ka rurindo yagize ati uwo mukobwa yagaragaza impano yo kuririmba yayikoresha mu kwiteza imbere kandi bikubaka sosiyete uwera donata uherereye mu murenge wa nyamirambo mu karere ka nyarugenge yagize ati umuvandimwe cyangwa umwana wanjye agaragaje ko yifuza kuba umuhanzikazi namushyigikira cyane kubera ko umuziki ni akazi nk'akandi kandi nta nawo bihuriye no kuba ikirara kuko hari n'ababaye ibirara atari n'abahanzikazi naho ganza sabe uherereye mu karere ka huye yagize ati kuwo mukobwa yaba umuhanzikazi icya mbere ni uko yabikorana ubwitonzi ubushishozi akaniyubahisha naho ubundi aba ari umugisha kuko hari n'abo usanga bambara ubusa kandi atari n'abahanzikazi naho uwamahirwe georgette uherereye mu gasyata yagize ati kuwo mukobwa yaba umuhanzikazi bishobora kumushora mu mico mibi bitewe n'uko aba ahura n'abantu batandukanye ariko inama ni uko abakobwa bifuza kuba abahanzikazi bajya bashishoza bakitwara neza bityo sosiyete igahindura imyumvire naho hakizimana ezekeri uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati mu kinyarwanda baca umugani ngo abumwe agatukisha bose rero sosiyete ntikwiye kumva ko niba hari umuhanzikazi witwaye nabi bivuze ko n'abandi bose ari uko ubu ni bwo butumwa tumaze kwakira ariko mukomeze mu butwoherereze turakomeza kubwakira
arakoze cyane christera ndetse namwe mwatwandikiye ku bitekerezo byanyu byiza mumaze kutugezaho sano shengero aline ni umuhanzi umaze imyaka igera kuri itatu aririmba ariko akaba yaramaze imyaka myinshi asubiramo indirimbo z'abandi bahanzi baririmbye dore ko yanaririmbye muri korali igihe kitari gito uyu mwari akiva muri korali atangiye kuririmba abantu babifashe nabi cyane ariko ntibyamuca intege ahubwo arushaho gukora mu kiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu david hitimana
niba warankunze setu nanjye nkakwikundira setu ubwo ni wo muvuno setu Aline Shengero Sano ni umuhanzi w'umunyarwanda umaze imyaka igera kuri itatu aririmba indirimbo zisanzwe we yivugira ko abantu bakunze kuzita izisi uyu muhanzi uzwi ku izina rya Aline Sano yatangiye umuziki kera ubwo yatangiye aririmba indirimbo zaririmbiwe Imana muri korali nyuma akajya asubiramo indirimbo zaririmbwe n'abandi bahanzi agitangira kuririmba indirimbo zisanzwe we yivugira ko abantu bavuga ko ari iz'isi ngo hari uko abantu bamufataga ndetse nawe hari uko ngo yabyakiriye ya so abantu abantu cyane cyane abo nari nsize abo twakoranaga umurimo bituwe imana ba- babifashe nabi ntabwo babyishimiye sosiyete nari ndimo urumva bavuze bati agiye agiye kuririmba noneho hari ukuntu babyita ngo indirimbo z'isi rero ngo ngo ngo agiye kuririmba indirimbo z'isi yagiye ahindutse uwa shitani ibiki nyine uga- ugasanga ba- bagufashe nabi yahindutse ikirara wabyakiriye gute uwo mwanya byaranshimishije byaranshimishije kubera ko ndabizi neza ko iyo umuntu adafite abanzi aba atari gukora Eh, so byaranshimishije kumva ko hari abantu nyine bandakariye kandi njye ndi gukora ikintu nshaka ndavuga noneho reka nze nkore cyane mbarakaze kurushaho nubwo bitari byoroshye kuri we ariko akagerageza kudacika intege uyu mwari w'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko ngo hari igihe ajya abwirwa amagambo y'urucantege ariko akagerageza kubyitwaramo neza aha kandi arakomeza atubwira uko abona abantu bamufata muri iyi minsi ya none ya ukuntu bamfata ubu batangiye kugenda babyumva batangiye kugenda bumva ko umuziki ari akazi nk'uko umuntu yaba umuhinzi cyangwa umworozi nk'uko umuntu yaba umupolitisiye cyangwa iki umuziki nako ni akazi kagomba gutunga ugakora ni ryari ugeze kubwirwa amagambo y'urucantege kumva ko gukora umuziki uri umukobwa bigoye Ah, ni buri gihe buri gihe tubwirwa amagambo y'urucantege ya bitewe uko urabona tuba nyine isi yose ibitureba so buri wese rero ntabwo akunda ikintu kimwe n'icy'undi uyu mukobwa watangiye amashuri akiri muto kuko yari atarageza imyaka yo kujya ku ishuri ntibyabujije umubyeyi we kumureka arakomeza ariga dore ko nubwo yari akiri muto bitamubuzaga kuba uwa mbere mu ishuri yiga mu mashuri abanza yakundaga gukina umupira w'amaguru ndetse akunda no kwiruka bino bita marato dore ko afite n'imidari yagiye akuramo ariko akarenzaho kuri ibyo ngibyo akaririmbira abandi bana biganaga ibi ni byo tubwirwa na nyiramurava ansira akaba ari umubyeyi wa harine sano yemeza ko ari we nshuti ye ya mbere magara agira mu buzima bwe ni ku murongo wa telefone ni umukobwa watangiye akora umuziki kandi mwiza ushimishije bimwe abantu bavuga ngo umukobwa uririmba indirimbo z'isi ngo abikirara ngo ntabwo aba yumvira ababyeyi ntabwo aba ashobora kwikontorora mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze nk'uko nawe yabibabwiye ari n'isano indirimbo ze yakoze yagerageje kwitwara neza bishoboka yaba ahuye n'ikibazo abona kimuremereye akampamagara nka mama we nk'inshuti ye magara nkamubwira uko yakwitwara uko yabyifatamo mu by'ukuri koko n'ibyo yababwiye bigendanye na korari uko ushobora kuba uri umukoraliste ariko ugakora bibi kurenza uririmba izo biti z'isi nawe yaririmbye muri korari ariko ntibyamubujije gukomeza no kwitwara neza n'umuzisi yaririmbye gukora umuziki uri umukobwa bisaba kwizera ukagerageza gukora icyo umutima wawe ukubwira nta gahato ubishyizeho kandi ugakora ibitabangamira umuryango mugari ibi ni bimwe mu bifasha Aline Sano mu gukora umuziki we kandi bikamufasha no kutagira uwo abangamira aha kandi arakomeza anatanga inama abakurikira ikiganiro ejo bari kumva ari insano muri aka kanya ubutumwa nabaha so nagira ngo mbashishikarize ko umwana w'umukobwa cyangwa uwo ari we wese ashobora gukora umuziki kandi ntabikirara proof ni ngewe ngewe nkora umuziki kandi n'abandi bose tugenda tubona biriya ni ibya- ni- ni ibyo muri videwo ni iby'iki byose kubera ko nyine abantu ni entertainment ni imyidagaduro kwishima gu- guhima n'ibiki byose reka dushimire david hitimana ndetse na rine sano ku kiganiro cyiza bagiranye yego rwose arakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwiza ko burya abakobwa bose bakora umuziki atari ko babibirara ndetse no kudusangiza urugendo rwe mu muziki nk'umuhanzi nyarwanda aho hari indirimbo nziza afite ivuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima kandi ko icyizere iyo gitakaye kugaruka bigora reka tuyumve turagaruka gatoya
mu buzima twicuza byinshi ibiri twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atajyagera kuko ejo burya hatabaho none niba arakoze cyane Aline Sano kuri iyi ndirimbo nziza mubashije kwiyumvira uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi mutoya kandi ubona ko agaragaza imbaraga muri ruhando rw'umuziki nyarwanda mbibutsa ko gikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm dukomeje n'ikiganiro ejo katwumve icyo ukuriye urugaga rw'abahanzi mu rwanda intore tuyisenge abivugaho ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu rugamba jonathan duhindure imyumvire duharanira kwigira twiyubakire u rwanda twifuza ni iki mukora kugira ngo imyumvire itari myiza bamwe na bamwe mu baturage bafite ku bahanzikazi Eh, murakoze cyane ngira ngo hara- hari uburyo abantu muri rusange ko komyuniti y'u rwanda ifata cyangwa se na- n'ahandi hirya no hino mu bihugu bitandukanye cyane cyane bya afurika uburyo bafatamo abahanzi cyane cyane abahanzikazi eh, ku buryo babona umuntu winjiye mu buhanzi bakabona ko agiye kuba ikirara eh, cyangwa se mu bindi bijyanye nabyo ibyo rero na hano mu gihugu cyacu bikunze kubaho cyane aho abahanzikazi cyane cyane mu minsi yashize eh, umuhanzikazi winjiraga muri ibi bijyanye n'ubuhanzi haba mu, mu muziki ndetse n'ubundi buhanzi muri rusange ariko turigarukira ku bijyanye n'umuziki wasangaga abantu batamufata neza ndetse rimwe na rimwe ugasanga eh, n'ababyeyi be baramuhohotera ubwo rero hari ibigenda bikorwa ngira ngo murabizi igihugu cyacu cy'u rwanda ni igihugu gishyira imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kubera ko byagaragaye ko n'umunyarwandakazi ashoboye ubwo rero ibyo ntabwo byabaye mu zindi nzego gusa ngo mu muziki cyangwa se mu buhanzi ariho hasigara inyuma nk'uko hakorwa ubukangurambaga mu bit- mu buryo butandukanye mu bikorwa bitandukanye mu bijyanye no gufasha ah, no korohereza abanyarwandakazi kujya mu nzego zifata ibyemezo ndetse no gukora akazi ako ariko kose gashobora kubinjiriza ubushobozi natwe nko muri muzika ibyo birakorwa aho tugenda dushishikariza abahanzi aba- aba- abagore cyangwa se abakobwa gutinyuka bakajya mu buhanzi kuko ubuhanzi nabwo bwashyizwe muri sekiteri igomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu abagore rero turazi ko ba- bashoboye dufite urugero rw'aba- rw'abagore cyangwa se abakobwa bagiye babikora kandi bikabahira ku buryo twumva kuri gukomeza kubaho ubukangurambaga kugira ngo dutinyure aba- abakobwa ndetse tunasabe n'imiryango ko ikwiriye guhindura imyumvire y'uko umunyarwandakazi yatekerezwaga mu minsi yashize ahubwo ko bumve ko ubu turi mu cyerekezo gishya icyerekezo kidaheza umuntu uwo ari we wese mu kintu icyo ari cyo cyose cyane cyane mu gihe agishoboye ibyo rero birakorwa kandi bizakomeza no gukorwa abagaragaweho imyitwarire itari myiza cyangwa se ingeso mbi cyane cyane mu bahanzikazi bakora umuziki ese ni iki mukora nk'urugaga kuriya bahanzi mu rwanda Uh, murakoze cyane ngira ngo nubwo wenda hari bike bitagenda neza ariko nanone hari ni- ni bi- byinshi bimaze kugerwaho bitari bike Uh, ngira ngo ndabanza nshimire abanyarwandakazi batinyutse bakereka barumuna babo cyangwa se bakuru babo ko umunyarwandakazi nawe ashobora gukora kandi akabikora akanabikora neza akenshi no kurusha na basaza babo kuko hari abadamu cyangwa se abakobwa bagiye bagira ibikom- ibihembo begukana ku rwe- haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga kandi bakabikora bakegukana ibyo bihembo bari kumwe n'abahungu ibyo hano hari amarushanwa yagiye aba kenshi hano muri iki gihugu abadamu cyangwa se abakobwa bakeru- bakegukana ibyo bihembo bari kumwe n'abahungu icyo rero ni kimwe mu bigaragaza ko abanyarwandakazi nabo bashoboye cyane cyane muri muri muri creative industry Uh, rero haramutse iyo hagize umukobwa cyangwa se umudamu utabyitwaramo neza uh, abo mwagatukisha bose birumvikana ariko nanone ntabwo byakwiriye kwitirirwa ubuhanzi bwose muri rusange kuko uretse no mu buhanzi hari n'ahandi hantu abadamu bashobora kwitwara nabi aho rero niho tunahera twe noneho nk'abahagarariye izi nzego z'abahanzi uh, iyo hari ibigaragaye bitagenda neza ubwo biba bisaba kumuganiriza tukicara tukamuganiriza tukamwereka ibitagenze neza n'ukuntu bikwiriye gukorwa kugira ngo birusheho kugenda neza aha rero tukaba dufitemo n'abamama ba- bageze mu zabukuru ba- ba- b'inararibonye muri ibi byacu bijyanye n'ubuhanzi ku buryo iyo ari nk'ikibazo cy'umudamu cyangwa umukobwa abo ba- abo bakecuru na- ba- badufasha mu kubaganiriza kugira ngo babereke icyo bakwiriye gukora cyane cyane hifashishijwe indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda Ah, icyo twabasaba ni uko bakwiye kumva ko abahanzi bashoboye kandi bakumva ko umuhanzi adakwiriye kuba sagihobe nk'uko mu minsi yashize byari bimeze umu- nsaba abanyarwandakazi biyumvamo impano gutinyuka kuko byaragaragaye abanyarwandakazi barashoboye mu nzego zose z'igihugu aho umunyarwandakazi ari bigaragara ko ashoboye turabashimiye cyane kandi tunashima n'uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'ubuhanzi by'umwihariko umuziki
arakoze cyane intore tuyisenge ku kiganiro cyiza yagiranye na rugamba jonathan aho mwumviye ko abo mwagatukisha bose kandi yagaragaje ko abahanzikazi bashoboye ndetse anasaba abantu kubashyigikira
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka twongere duhe ikaze uwikeza christela atugezeho ubutumwa mwatwandikiye mu kiganiro cyatambutse ubushize bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubasangiza ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse ubushize nabibutsa ko ikiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku bakobwa bibana muri geto aho twibazaga tutese mutekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu kiganiro nabibutsa ko twabagejejeho icyo abaturage batekereza ko umukobwa yajya kwibana ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu babaye muri geto ndetse akaza kubisohokamo neza si ibyo gusa twumvisha antoine umwe mu bamaze igihe kinini acumbikira abakobwa ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira twihuse muyizi uherereye i rukoma yagize ati kuba umukobwa yaba muri geto nta kibazo kirimo kuko hari n'abananirana bari iwabo naho emeline uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati kuba muri geto bitanga amahoro kuko nanjye ndibana geto nyimazemo imyaka irenga icumi naho pacifique uherereye impungwe mu karere ka kamonyi yagize ati kujya muri geto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo umukobwa wayigiyemo aba ari umunyabwenge aho kuba ikirara dukomeza tuyisenge fabien uherereye mu karere ka muhanga mu murenge wa rongi yagize ati kuba umukobwa yajya kwibana ni ugushakisha ubuzima nawe akaba yamenya kwirwanaho mutsinzi we yagize ati bitera ikibazo kuba umukobwa yajya kwibana muri geto kuko yumva ko yigenga agakora ibyo yishakiye byose akenshi yigana bagenzi be naho emmanuel jean batiste ndetse n'undi ufite nimero ihirwa na mirongo icyenda na gatanu na mirongo itanu na rimwe bahurije ku kuvuga ko kuba umukobwa yajya muri geto bitatuma ahinduka ikirara bakunze b'ikiganiro mbonero no kubabwira ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya mudusangiza amazina yanyu yombi mukatubwira n'aho muherereye reka ubutumwa bwa none tuwinire ku w'ineza faustin uherereye mu karere ka kamonyi aho yagize ati kwibana si byo bituma umukobwa yaba ikirara ahubwo biterwa na kamere ya muntu ubutumwa mwadusangije bwa rubu tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
arakoze cyane christera kutugezaho ibitekerezo byanyu mwatwoherereje ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu bibutse ko turi kuganira ku myumvire ku bahanzikazi uko bafatwa muri sosiyete aho usanga hari bamwe bavuga ko bagira imyitwarire itari myiza yego rwose kirisiti dukwiriye kumva neza impamvu umukobwa wese ukora umuziki adahinduka ikirara ahubwo ko hari n'abo bihindura bakagira imico myiza ese we udukurikiye umwana wawe w'umukobwa agaragaje ko afite impano yo kuririmba akagusaba kwinjira mu muziki wabimwemerera
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka tubashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro twaganiriye ku myumvire abantu bagira ku bahanzikazi aho twumvise icyo abaturage babitekerezaho ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bahanzikazi hano mu rwanda atuganiriza uko byamugendekeye n'uko abantu bamufataga mbere n'uko bamufata ubu ngubu ikiganiro ejo ntaha tugisoreje nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe reka nshimire nanone n'igena roje wari uyoboye ikiganiro ndetse na mizero kirispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma njye wabagezaho ikiganiro ndi uyisabye christina ndetse na mugenzi wanjye doris mugisha mukomeze mugire ibihe byiza
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nyigisha kuba umuntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo ubuto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo inshuti mukomeje kudutega amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe washyize hamwe iki kiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese
washington ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu